Hili inaDOA Jwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika risamira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda maramutse inshuti mwese namwe abakunzi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije Mwikampi impunzi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania kiza ca sida kirabandanya kwiyongera ni mu gihe kw'isi hose ejo hibutswe umunsi wahariwe kurwanya kiza ca sida icivugo akaba ari uruhara ababanyi bashobora kugira mu kugabanya no gutuza ico kiza
aha mwikambumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme bafise imyaka cumi cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine cumi n'itanu yinjira mu kabari umwanya agombeye asohokera umwanya agombeye turetse kuvuga ati ni ibintu by'ibanga biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumba mu nkambi byizwe mbere mu gihugu hariho ububari busanzwe burimo ivyumba vyo gukoreramo ivyo vyaha kabiri abantu baba ngaha muri muri iyi kambi ya nyarugusu harimwo abamama benshi badafise abagabo abagabo basanzwe barapfakaye abandi nabo baratanye n'abagabo babo abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mw'ikampi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bavuga bimwe mu bintu bituma kiza sida kibandanya kwiyongera muri iyo kampi inkuru kimwe n'inkuru yerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro rutekwe n'amateko mu karere ka Muhanga amaja epfo y'u Rwanda inkuru yerekeye ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amateko n'inkuru yerekeye ibirego bishikirizwa n'ihuriro MRSD bivuga ko impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Kongo ziriko ziricwa tubura zigaruka ku mukanya kari imbere mu kanya mugenzi wacu Aloise Begirimana dushikiriza amakuru havugwa hirya no hino kw'isi ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mu kanya ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku nyubakwa zaco mu gihugu ca Sudani yo mu manuko bagaca bafata abakenyezi babiri ku nguvu bakanakomeretsa abakozi batatu baryo ishirahamwe Relief International rivuga ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa Mungu mu gitondo mu gisagara ca Mabana ari ubugizi bwa nabi butagira insiguro kuva ico gitero kibaye abakozi b'iryo shirahamwe bose baciye bimurirwa mu kindi gisa igihugu ca sudani yo mu manuko nico gihugu ca mbere kw'isi kiberamwo ubugizi bwa nabi bukorerwa abakozi b'amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare amashirahamwe yajejwe kwitaho agateka kazi ya muntu ariko aratera akamo leta ya sudani yo mu manuko kayisaba gukora itohoza no gukubita intaye mu gahanga abazokwagirwa n'ivyo vyaha ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka kazi ya muntu human rights watch rivuga ko ubwo bugizi bwa nabi buva ahanini ku nyifato yo kudahana ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu mu bihugu biri mu ngwano ayandi makuru avugwa hirya no hino kw'isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise
urakoze Frederick turahera muri leta z'umwe za Amerika Prezidanse ya Amerika imenyesha ko itazo kwitabira ubutumire bw'abashinga amateka ku munsi wa gatatu aho bazokumviriza ingingo zijanye n'ivanwa ku butegetsi ry'umukuru w'igihugu bizoba birongowe n'akanama k'abashinga amateka kajejwe ubutungane ni mu gihe Perezida Trump azoba yitabiriye inama ya OTAN izobera mu gihugu cy'Ubwongereza muri yindwi Perezida Trump yagirizwa guhagarika imiliyoni zishika amajana ane z'amadolari y'abanyamerika y'imfashanyo za gisirikare agenewe Ukraine mu gusaba ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abanza gutangaza ku mugaragaro ko agiye gutohoza kuri Joe Biden umukandida w'umugambi w'abademokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu mwaka uza amwagiriza kurya ibituri ariko nta vyemeza biraboneka niyo mbarutso yanatumye aya matohoza kuri we atangura Perezida wa Amerika kandi aratangura nkuko nabivuze urugendo agana i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza mu nama y'iminsi ibiri y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa OTAN w'ibihugu byo mu burengero bw'isi wishinze kurwaniriza umwansi hamwe uwo muryango uriko urahimbaza imyaka mirongo irindwi iheze uvutse kandi iyi nama itumbereye gukomeza imbere y'inama ishyirahamwe OTAN ryatangaje ko ryiyemeje kuza riratanga uko bikwiye uburyo bw'amafaranga rikoresha mu bikorwa bya misi yose bitari bya gisirikare no kugabanya umutwaro w'ayahora atangwa na Amerika ingingo bakaba bibaza ko ishobora kuzoshimisha Perezida Donald Trump muri Amerika kandi abantu cumi barakomeretse barashwe mu gatondo kejo ku munsi w'Imana mu gisagara ca New Orleans ni muri leta ya Louisiana muri karatiye y'abafaransa ahari ubunywero buhurumbirwa n'abamukerarugendo nk'uko igipolisi ca bishikirije nta n'umwe arafatwa yagirizwa ubwo bugizi bwa nabi kandi n'icatumwe biba ntikiramenyekana ariko igipolisi kimenyesha ko kikibandanya amatohoza
Washington ijwi ry'Amerika muri afurika abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho bararashe ku rusengero rw'abakristo mu buseruko bwa burkina faso ejo ku munsi w'imana bica abantu bashika kuri cumi na bane abategetsi bavuga ko ico gitero cabereye mu gisagara ca hantukura hafi y'urubibe na nigeri nta muhari uremanga ko wagabye ico gitero ariko intagondwa z'abayisilamiste nizo zikekwa Umushikiranganje wa mbere wa Albania asaba amakungu imfashanyo z'amafaranga hamwe n'abahinga inyuma ya nyamugigima yo mu ndwi iheze yahitanye abantu mirongo itanu n'umwe abandi amajana icenda barakomereka Edi Rama umushikiranganje wa mbere yabishikirije mu nama y'abashikiranganje ejo ku munsi w'Imana Rama yashikirije ko yandikiye Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika amusaba izo mfashanyo abanjeniyeri b'abanyamerika hamwe n'abo muryango umwe bwa buraya bariko barakorana n'abahinga ba Albania baharura ivyo nonekaye bitewe n'iyo nyamugigima ibikorwa byo kurondera no gutabara abarokotse byahagaze ku munsi wa gatandatu nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganji nyene
Washington ijwi ry'Amerika Abategetsi ba Iraki bashikiriza ko abantu babiri mu bari mu myerekano barashwe barafa abandi bashika kuri 26 barakomereka ku murwa mukuru Baghdad no mu manuko bwa Iraki ku munsi wa gatandatu ivyo biba mu gihe umushikiranganje wa mbere wa Iraki Adel Abdul Mahdi yarungikiye inama nshingamateka urwandiko rwo gusaba gutanga imihoho byari bitekanijwe ko abashingamateka bemeza canke bahakana itanga imihoho rya Abdul Mahdi mu nama yo kuri w'imana abategetsi bashikirije ko abantu bashika ku icumi n'umwe mu bari mu myerekano bakomeretse Baghdad hafi y'ikiraro Ahrar igihe abajejwe umutekano barasa bakoresheje amasasu yica hamwe n'ivyuka bikoroza amosozi
Urakoze yaroyiza ku makuru hejuru kuze gushikiriza tubigutesha kuri mwese ko muko murabandanya kumviriza iryo hejuru rya Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 122 mu Rwanda ni kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu zewa akaburungu.com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
Ishiramwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi kwahuje rivuga ko umugera wa sida utera wiyongera mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania ni mu gihe impunzi zidoga yuko inyigisho ari nke kubijanye n'ikiza ruhonyanganda sida mugenzi wacu James Jovina ari mu ikambi ya Nyarugusu niwe yaduteguriye iyi nkuru buri mwaka itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri ni umunsi wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida ku isi hose mu nkambi ya nyarugusu uwo munsi wo kurwanya sida wabaye kuri uyu wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare kuruwa ruje mu nama yo kwizihiza uwo munsi wo kurwanya sida wabereye mu nkambi ya nyarugusu ryashikirije ko mu murwi w'abantu cumi babiri cibure batatu muri bo usanga barwaye sida muri iyo nkambi iryo shyirahamwe ryashikirije yuko mu mwaka uheze ibice cumi na bitatu ku ijana nibo bari banduye umugera wa sida ariko uyu mwaka n'ibice cumi na bine ku ijana mu bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo kubw'iyo mpamvu naganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu aha zitubwira zimwe mu mpamvu zituma uwo mugera utera wiyongera mu nkambi ni ukuvuga ikintu cya mbere gituma abantu bashobora kwandura umugero wa sida kunywa inzoga benshi baranywa inzoga hanyuma bakanywa ibi- ibituma bashobora kugira gute bashobora kwi- kwipfuza bakajya mu bintu bita- bitajya ntibize hanyuma bagashobora kwandura uwo mugera uravye uku indero y'aba y- y'urwaruka rwa kera n'urwaruka rw'ubu urwaruka rwa- urwaruka rw'ubu rusigaye rwisuka mu bintu bitajya ntibize byo kunywa inzoga hanyuma bagaca ba- bituma baja mu bintu by'ubusambanyi ni ukuvuga ko ku bintu byoshobora kwerekeza umuntu bijya mu ku- gutora ibintu byo- byo- byandukira umugera wa sida ni nk'uko bo- bahora bita mu bintu by'ibiyayuramutwe hanyuma bya bintu by'ubuyayuramutwe bikajya bibatwara mu bintu by'ubushurashutsi ububare bwubatswe mu mpisho urujya n'uruza rw'abadandaza ni bimwe mu mpamvu zituma umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya nyarugusu biravurwa yuko muri ayo mabare n'abana b'abigeme bari munsi y'imyaka cumi n'indwi binjiramo kubera ata mategeko ahari ababuza aha mu ikambi wumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afise imyaka cumi cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine cumi n'itanu yinjira mu kabari umwanya agombeye asohokera umwanya agombeye turetse kuvuga ati ni ibintu by'ibanga biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajejwe umutekano bazi ariko bakabireka uko bakabifata nk'abatabibona ikigira kabiri ni uko kugeza ubu mu ikambi hatera habigwirirana kandi ry'abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye bwa mbere na provo hariho ububari busanzwe burimo ibyumba byo gukoreramo ivyo vyaha kabiri abantu baba ngaha muri uwo- muri iyi kandi ya nyarugusu harimo abamama benshi badafite abagabo basanzwe barasakaye abandi nabo baratanye n'abagabo babo rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi baca baja muri izo ngeso haracariho ibibanza byinshi kumbure usanga bikorerwamo ibintu byotuma uyo mugera uterwirirana ikigira kabiri ni uko ubuzima bw- bw'ikambi ukuntu bugumye abantu barabanywe nta kwishyira no kwizana biratuma abantu babanwa nk'ubu abantu bakiri bato bakorerwa n'ibintu byinshi zirashobora kuba inzira kandi bivanye n'ubuzima bubi u- ibintu byinshi bakenera badashobora kuronka bigatuma babirondera mu nzira mwene izo kumbure zishobora kuba ari inzira zishobora gutuma bahura n'ibyo bibazo kumbure byo kwandura Kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba abategetsi gukurikiranira hafi ivyo bibazo bituma umugera wa sida utera wiyongera no gutanga inyigisho zikwiye kugira impunzi zimenye uko zokora mu kugabanya umugera wa sida.
ni uko abategerezwa kubakurikirana na cyane cyane nk'ayo mashyirahamwe ibiganiro kumbure by'urwaruka n'inyigisho bi- ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishiz- bagize ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa ntibishoboke rero kumbure bitewe n'ubu buzima bw'aho abantu bahuriraho bavuye mu mihinga itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bazi- bakwiye kwirindamwo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo tukaba ikibazo yuko inyigisho ni nke ni nke cyane ku bijyanye n'ikidaruhanya inganda sida nta himiriza nta masemineri nta manama ni ukuvuga amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi yabajeje ubuvuzi yabajeje eka yose sanayatekereje menya ntaco ntaco biya- ntaco yinona ku bijyanye n'ico kidaruhanya inganda sida rero turabona ko ico ari ikibazo kuko ingeso ziri aha ni nyinshi Umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonya nganda sida wizihijwe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nyarugusu. James Jovini mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika.
banywanyi bakunze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu rwanda mu karere ka muhanga mu maja epfo y'igihugu harabandanya kuvugwa ibibazo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ubuyobozi bwa muhanga buvuga ko buriko buragerageza kubirwanya ni inkuru ya eric bagira ubusa umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda operasiyo y'ubusalama ya gatandatu ni umugambi wo kurwaniriza hamwe ibyaha ndengamipaka wumvikanywe ko n'inzego z'igipolisi zo mu bihugu bitandukanye bya afurika y'ubuseruko na afurika y'amajepfo mu ntango z'uyu mwaka ushimangirwa mu kwezi k'umunani guheze kuri iyi nshuro ya gatandatu yabaye kuva mu ntango z'ukwezi guheze mu burundi hafashwe ibitari bike harimo ibyeyuramutwe ibidandazwa by'amagendu n'ibindi nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi melkiade ruceke icyo gikorwa cyatunganijwe mu ntara
muratubabarira nk'uko muvyumvise iyo ntabwo ari inkuru eh, twateguriwe na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ariko reka tugume mu Rwanda ah, tubabwire inkuru yerekeye ihuriro ry'imiryango ifasha mu vyerekeye amategeko RAF ryatanguye gufasha abanyagihugu gusobanukirwa amategeko ndetse no kubaza abahinga ku bibazo bibugarije vyerekeye ubutungane hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone zigendanwa ni inkuru ya Asumta Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
uyu mushinga w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum ugamije gufasha abaturage bagiraga ikibazo cyo kugenda ingendo ndende bagiye gushaka uwabafasha mu gusobanukirwa n'ibibazo babaga bafite bigendanye n'amategeko uyu muryango usobanura ko nyuma y'ubushakashatsi wakoze wagaragaje ko hari abaturage bagenda amasaha asaga atatu kugira ngo bagere kuba bafasha mu bibazo bahuraga nabyo bishingiye ku kubona ubutabera metri bande jean paul umuhuzabikorwa w'uyu mushinga asobanura uburyo uyu mushinga ukora ubu ni uburyo butanga ubufasha mu by'amategeko hifashishijwe ikoranabuhanga ni uburyo abanyarwanda bose ahantu baba bari hose umuntu wese aho ari akoresheje telefone ye yoroheje karasharamye ashobora gusoma amategeko akayamenya cyangwa se agahamagara ku munani kane gatanu nabwo akumva amategeko atandukanye ndetse akaza kugera ku buryo ashobora no gusaba kuvugana n'umunyamategeko akamusobanurira ikibazo cye cyihariye abahamagara bumva amategeko muri rusange baba bagera mu bihumbi bibiri ku munsi ariko noneho abasaba kuvugana natwe byihariye baba bari hagati ya magana atanu na magana atandatu ku munsi uyu munyamategeko asobanura ko umuturage atanga ikibazo cye hakoreshejwe uburyo bw'amajwi umuturage wifuza kugira icyo avuga ahamagara kuri magana ane mirongo ine na gatanu urugero ashobora kumva umuntu umubwira ati niba ushaka kumenya ibijyanye n'ubutaka kanda rimwe cyangwa abwirwe ibindi by'ingenzi byerekeranye n'amategeko yifuza umuturage ahabwa na nimero yahamagaraho akavugana n'umunyamategeko ako kanya ubwo ijwi rya amerika ryageraga ku biro by'uyu mushinga twasanze abanyamategeko basaga batanu bakira ibibazo by'abaturage kuri telefone byinshi wasanga byiganjemo ibibazo by'ubutaka
hanyuma se aho hantu mwaguze mwahaguze ari ubutaka bwo guhinga cyangwa se bwari ubwo guturamo ni ubutaka bwo guhinga hari hasanzwe habaruye se iyi hari habaruye ku muntu umwe nyine hanyuma mwahaguze muri bangahe tugera muri batatu none mukaba mwifuza ko buri wese yatunga icyangombwa cye cy'ubutaka kuko numvise bavuga ngo hari igihe ngo nyiri icyangombwa yazahaduguze itegeko rivuga yuko ubutaka buri munsi ya hegitari buri wese amaze kubona agace ke cyangwa se bamaze kubugabanya icyo gihe ntabwo umuntu ashobora kubona icyangombwa cye cy'ubutaka cy'umwihariko ariko birashoboka ko mwese ari abahaguze ari na nyir'ubutaka wari warahabaruye bashobora kugenda bose bakajya ku murenge bagasaba yuko ubwo butaka bose bashobora kubarurwaho amazina yabo akagaragara ku cyangombwa cy'ubutaka mwese ku buryo umuntu ashobora kugira kopi yiwe ariko bigaragara yuko ubwo butaka mu busange amazina yanyu ariho n'ibipimo by'ubutaka uko mwagiye mubugura buri wese akaba afite igipimo cye ariko icyangombwa kikaba ari kimwe hanyuma se nk'ubu ushaka kujya kwaka inguzanyo muri banki icyo cyangombwa yakijyana ushaka kwaka inguzanyo muri banki bakaba bakwemera kuguha amafaranga hashingiwe kuri ubwo butaka uko bungana icyo gihe utwara icyo cyangombwa kubera ko banki nayo ireba ibipimo by'ubutaka ufite bakareba n'agaciro kawo kugeza ubu umunyamategeko ibambe avuga ko abaturage bakira baba bafite ibibazo binyuranye kandi n'uburyo bikemurwamo bitandukanye bitewe n'ubwoko bwa buri kibazo hari abantu uh, hano tugira inama iyo twa- bamaze gusaba kuvugana natwe tukabahamagara tukabagira inama ikibazo cyabo kigakemuka ariko hari igihe ikibazo cye kitarangira ukumva akeneye kuba yarangirwa ahandi hantu Eh, abo ngabo nabo turabafite ariko noneho hakaba n'abandi ikindi cyiciro cya gatatu cyabo noneho eh, tugira inama tukabagumana ndetse bikaba ngombwa ko noneho twebwe tubaha abanyamategeko kuko eh, ni uburyo bwo gufasha abatishoboye tukabaha abanyamategeko bazabunganira uyu mushinga uzatwara miliyoni magana arindwi z'amafaranga y'u rwanda ukaba uzamara imyaka itatu ishobora kongerwa bitewe n'umusaruro uzaba watanze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Eh, reka tugaruke ku nkuru ivuga ko mu karere ka muhanga ku majepfo y'u rwanda habandanya kuvugwa ibibazo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro buteye ku biri amategeko ubuyobozi bwa muhanga bukavuga ko buriko buragerageza gutuza ico kibazo ni inkuru ya Eric bagira ubusa umunyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda bubarizwa mu mirenge hafi ya yose igize ako karere kuko habarizwamo amabuye y'agaciro hafi mu mirenge yose mu minsi ishize nibwo ubutegetsi bw'akarere ka muhanga bufatanyije n'izindi nzego bwahagaritse amakompanyi agera muri arindwi yacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bimwe mu byashingiweho mu guhagarika abacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko muri muhanga ni uko ibyangombwa byabo byari byararangije igihe ubundi ngo bacukuraga babangamira ibidukikije iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko akarere ka muhanga kavuga ko gihangayikishije na cyane ko ngo abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko byahindutse nk'umuco ariko nanone ngo no kuba akarere ka muhanga kadafite ububasha na buke mu gutanga impushya zo gucukura madame jacqueline kayitareme y'akarere ka muhanga aha yari mu kiganiro n'abanyamakuru erega amayenenge ni ikibazo twese tubona kitugoye dufite ikibazo cy'abantu bavutse ba se na ba sekuru bacukura ariya mabuye abantu bagakura ari ayo mabuye abatunze hanyuma tukagira ikibazo cy'uko kontorori ya biriya bintu ituvuna mu rwego rw'amategeko mupira tuvuna gute buriya ziriya kampanizi zihacukura ntabwo ari twebwe tuziha ibyangombwa nta nubwo duhabwa kopi ku babahaye ibyangombwa ujya kubona gusa ukabona abantu bari ku musozi ibyo bumvikanye n'urwego ruba- rubishinzwe ntabyo dufite mu kumva uburemere bw'iki kibazo bisaba kwegera bamwe mu baturage bafite amasambu acukurwamo amabuye y'agaciro madame Imakire Mukeshimana wo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga avuga ko isambu ye yigabijwe bayicukuramo amabuye y'agaciro nyamara ngo yakwisunga ubuyobozi mu nzego z'ibanze bakamutererana bikomeye avuga ko abacukura amabuye y'agaciro bakingirwa ikibaba n'ubuyobozi ikibazo mfite ni akarengane nkorerwa n'ubuyobozi guhera kuri mudugudu ku irembo ugeza no kuri polisi ya sitasiyo yanyu mushubati aho nkorerwa ihohoterwa ryo kuba isambu yanjye icukurwa gutyo ubibona bataranguriye aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa aho banyangirije imyaka bareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangereye ukuntu hahindutse ku butayu bata- batanga amafaranga kandi n'aba- n'abahakora nabo ubwabo nta byangombwa bafite ahubwo ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumuhohotera abaturage mu karere ka muhanga bakurikiranira hafi uko ibyo bikorwa bigenda mu bucukuzi butemewe n'amategeko umva uko babibona twebwe uko tubibona iyi sambu icukurwa mu buryo u- ubona ko nk'ubuyobozi bwo hasi aribwo bubifitemo uruhare Eh, baza haba ku manywa haba nijoro bagacukura ku buryo bugaragara ariko bafite ababohereza iyo babonye nyine umuntu aje yambaye neza baravuga bati ni abayobozi ubwo rero bakiruka bagahunga ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bwemeza ko iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buriho kandi ko bagerageza kuburwanya gusa byumvikana ko rwaba ari urugamba rutoroshye bwana roger rwiyereka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyarusange uko niko yatangarije kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu rwanda tugenda duhangana n'abantu babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari naho dufite urutonde rw'abantu benshi dufite urutonde rw'abantu barenga makumyabiri na batatu bakora ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko imwe mu mpamvu zishobora kuba intandaro yo kutarandura burundu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ni ibihano bihabwa ababufatiwemo nk'uko bisobanurwa n'akarere ka muhanga ndetse n'ababigiyemo mu buryo butemewe bigira igihano gito buriya rufunga amezi abiri nicyo gihano kirimo mu itegeko amezi abiri rero ntabwo buriya umuntu ushobora kwinyarwa harangaza n'ibihumbi ijana yabizana akabisigira umugore bakamufunga akaza n'ubundi abo duhora dufata iyo igihe cyabo cyo gufunga n'iyirebye usanga porosedire ajya kuburana y'amezi abiri yarashize ku buryo n'ubundi umucamanza akaza akora nako kumurekura ako kanya rero ahita asubirayo yihuta zimwe kandi mu ngaruka z'ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo n'impfu za hato na hato mu mezi umunani ashize y'uyu mwaka bibiri na cumi n'icyenda nibwo ijwi rya amerika yabagejejeho inkuru y'abagabo babiri bagwiriwe n'ibirombe mu karere ka muhanga mu murenge wa kabacuzi birangira n'imirambo yabo bayibuze kugira ngo bayishyingure bacagamo hano nyine aho ngaho bacagamo hano hari muno mwobo rero bari bamo gukora kikiramo hano mu hinangamo hano bakoragamo hano niho cyabikiyeho hejuru twabimenye ko dusanga imyenda yabo yari hano hejuru n'ibintu turifuza ubutabazi ko baza bakadukuramo abantu bacu tukabashyingura ikintu dushaka ni uko badukorera ubuvugizi bakaza bakatwereka imirambo tugashyingura mu cyubahiro
uretse kompanyi zirindwi zahagaritswe gucukura kubera impamvu zishingiye ku kutuzuza ibisabwa ubusanzwe muri muhanga hacukuraga kompanyi zisaga icumi akarere ka muhanga kavuga ko kandi iki kigo cy'ubucukuzi bwa mine na kariyeri mu rwanda kugira ngo barebe uko bakemura ikibazo cy'imikorere idahwitse y'ubucukuzi muri muhanga hakunze gucukurwa amabuye ya korutana gasegereti ariko bagira ubusa ijwi rya amerika muhanga mu majyepfo y'u rwanda
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita short wave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikije twabwiye kwishyira hamwe mpuzabakuru itabara imbabare ku isi kwa huje rivuga ko umugera wa sida utarawiyongera mu ikambi y'impunzi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania twabwiye kandi ko mu karere ka muhanga mu majepfo y'u rwanda abandanya kuvugwa ibibazo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko ubuyobozi bwa muhanga bukaba buriko buragerageza gukemura ico kibazo twababwiye kandi kwishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku nyubakwa zaco mu gihugu ca sudani yo mu manuko bagaca bafata abakenyezi babiri ku nguvu bakanakomeretsa abakozi batatu baryo ishyirahamwe relief international rivuga ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa mungu mu gitondo mu gisagara ca mabana ari ubugizi bwa nabi butagira insiguro kuva ico gitero kibaye abakozi iryo shirahamwe bose bace bimurirwa mu kindi gisagara igihugu ca Sudani yo mu manuko nico gihugu ca mbere ku isi kiberamwo ubugizi bwa nabi bukorerwa abakozi b'amashirahamwe yajejwe gutabara imbabare amashirahamwe yajejwe kwitaho agateka kazira muntu ariko aratera akamo leta ya Sudani yo mu manuko kayisaba gukora itohoza no gukubita intare mu gahanga abazokwagirwa n'ivyo vyaha ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho hagati y'akazina muntu Human Rights Watch rivuga kubwo ugizi bwa nabi buva ahanini ku nyifato yo kudahana ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu mu bihugu biri mu ngwano inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri saa bigaruke ngaha turashimiye Engineer Jo tukaba dushimiye na Mukbira yadufashe kwegeranya ibiganiro turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza